ఇది నిజ్వి జామేరిక్ ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo mwumve yuko icyo ari cyo cyose kizoza kizoza gufasha kugira ngo uwo mwuga ukogwe neza so gusubiramo byagiye muri iryo bwirizwa kandi byinshi ni byiza urabiye ku bwirizwa uwo ni karenga ramazani ayoboye urwego rujejwe kugenzura itangazamakuru mu burundi cnc avuga ko itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi ryimirije guhinyanyurwa iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya gatoya reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero waramutse neza rosine utubwire amakuru avugwa muri iki gihe
mwaramutse neza fidele mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino kuri uyu wa kabiri muri kenya habaye igitero cyabereye ku mupaka wa kenya na somaliya icyo gitero cyaje kigana abatari mu idini rya kisilamu cyahitanye abantu bashyika kuri cumi na babiri nk'uko byemezwa n'umukozi wa leta ya kenya bivugwa ko abakozi abakoze icyo gitero bashobora kuba ari abagwanyi b'umugwi al-shabab bateye inzu y'uburaro bw'ingenzi isanzwe iri mu gisagara cya mandera icyo gitero gikurikiye ibindi bitari bike byabereye aho ku mupaka wa kenya na somaliya byakozwe n'umugwi al-shabab kuva kenya itanguye kurungika inteko zayo mu gihugu cya somaliya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abategetsi mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika bamenyesha ko ibitero bya ibitero leta ya kisilamu iriko irakora hirya no hino muri iraki ari bifise intumbero yo gusamaza igisirikare cya iraki kiriko kirigarurira igisagara cya mosul mu kwirukana abagwanyi ba leta ya kisilamu kuva kuri uyu wa gatanu leta ya kisilamu iriko irakora ibitero ku mirometero amajana mu bisagara vya kirkuk ahasanzwe hari igitoro n'igisagara ca dibisi abantu bashika kwijana barimwo n'abajejwe umutekano baraguye muri ivyo bitero nayo mu gisagara ca Dibis abashika kuri 14 bagizwe hanini n'abanyayirani nibo baguye muri ico gitero abategetsi mu gisagara ca mu gisirikare ca Amerika bamenyesha ko ivyo bitero ari ivy'akanya gato kandi ko bari bavyiteze abategetsi bakavuga kandi ko igisirikare ca Iraki gifatikanije n'abakurde biteguye gutuza abagwanyi ba leta ya Kisilamu uko biri kose igihugu cy'uburusiya kimenyesha ko congereje ikiringo c'agahengwe ku bijanye n'ibitero vy'indege mu gisagara ca Aleppo muri Siriya kandi ko n'igisirikare ca Siriya hamwe n'abasanzwe bagifasha bahagaritse ibitero vyabo mu turere dusanzwe turimwo abagwanyi ivyo vyatangajwe n'umutegetsi mu gisirikare c'uburusiya Lieutenant General Sergei Rudskoy aho avuga ko haheze indwi indege z'ingwano z'uburusiya na siriya ziri ku birometero cumi uva ku mugwa mukuru w'icyo gisagara yamara ababikurikiranira hafi bamenyesha ko ibitero by'indege byasubiriye kuva ku munsi wa gatandatu inyuma y'amasaha makeyi aho ako gahengwe kari kamaze ivyegeranyo vyasohowe n'ayo mashirahamwe akurikiranira hafi vya siriya bivuga ko hari intambara ziriko zibera ku butaka mu turere turimwo abagwanyi ba Aleppo bakavuga ko ivyo bitero vy'indege vyimukiye ku nkengera z'ico gisagara ahasanzwe hari uruja n'uruza rukomeye mu kiringo c'indwi zibiri gusa zisigaye kugira haba amatora y'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika abakandida muri iryo higanwa baganishije inguvu zabo za nyuma muri leta ya Floride iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika muri iryo higanwa abakandida bagerageza bompi kuronka amajwi menshi muri iyo leta isanzwe iri mu mareta atanga amajwi menshi ashobora gushikana abakandida ku ntebe y'umukuru w'igihugu ibice birenga cumi ku ijana by'amajwi abakandida bakeneye kugira batsindire ayo matora biva muri leta ya Floride umukandida Hillary Clinton w'abademokrate niwe aboneka imbere mu biharuro bisohoka mu vyigwa byakozwe aho muri leta ya Floride nayo umukandida Trump yatangarije mu kinyamakuru Fox ko bishoboka ko adatsinda bishoboka ko adatsinda amatora ari hamwe adatowe muri iyo leta ya Floride Trump akavuga kandi ko ibinyamakuru bitamushigikiye umuhinga yigenga mu ishyirahamwe mpuzamakungu Philip Alston atuma urutoke amakungu kubona yarananiwe kwemera uruhara rwayo mu by'amategeko ku bijyanye n'ikiza cya korera kiri mu gi- mu gihugu cya Haiti ikiza cyahitanye abantu bashika ku bihumbi icenda n'amajana atatu kigasindikaza abashika ku bihumbi amajana umunani Alston asanzwe ari umuhinga mu vyerek- mu bijanye n'ubukene hamwe n'agateka kazina muntu avuga ko biteye isoni kubona ONU ataco yakoze abakozi b'ishiramwe mpuzamakungu ONU bamenyesha ko ikiza gikomeye ca korera cadutse aho muri Haiti inyuma y'aho kinyamugigima gisenyuriye inzuzi amazi y'umucafu akisesa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gushika ubu muri Haiti abashika ku majana atanu barandura indwara ya korera ku ndwi umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yatangaje ko ONU yitwararitse ibijanye n'ico kiza ca korera amenyesha ko hari imfashanyo ingana n'imiliyoni amajana abiri z'amadolari yo gushigi- yo gufashisha imiryango yasinzikaye hakaba kandi n'imiliyoni amajana abiri z'amadolari azoba agenewe kurwanya korera no gusanura ibyasambuwe na nyamugigima yamara Ban Ki-moon co kimwe n'abandi bategetsi bakorera ishiramwe mpuzamakungu ONU babihanu ba ba- ba- babi- babi- babihanuwe n'abashiki- n'abashikiriza amanza ba ONU barahakana ko ataruhara mu vy'amategeko bafise muri ico gikorwa icegeranyo gishasha c'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu kw'isi Amnesty International kimenyesha ko inteko za leta muri leta ya Sudani y'ubumanuko zishe n'impaka zongera zifata ku nguvu abanyagihugu mu gihe inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu na taco zakoze
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu mwanya w'amakuru yo mu karere sara zeyid umuganwakazi wo mu gihugu cya yorodaniya volker turk icegera cy'uburongo ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi baherekejwe n'umushikiranganji ajejwe impunzi no gukinga ibiza mu rwanda serafina mukantabana baragendeye ejo ku munsi wa kabiri ikambi y'impunzi y'imahama kugira birabire ukugena impunzi zibayeho n'ico zikeneye ibindi kuri iyi nkuru twumvirize desire hatungimana yari yahanyarukiye abashitsi b'iteka barishikiye ahari abakenyezi bakoraniye mu ishyirahamwe urunani rw'abakenyezi b'impunzi vyo kujisha ibiseke n'inkoko vya kijambere bakaba bahamaze umwanya baganira n'abo bakenyezi ingene biyumviriye kuja mu mashyirahamwe kugira biyungunganye umwe muri abo bakenyezi akaba yamenyesheje ko batanguye bashika amajana atatu muri kino gihe hakaba hari abashika mirongo itanu baronse ababigisha kugira bakora ibijanye n'amajambere akabamenyesha ko mu gihe boronka isoko bo kwisununura mu buzima barimwo kare tutararonka icyo dukora tutarajyamo ngo twiyumvire icyo twokora twasanga dusanzaye ugasanga umuntu arabuze n'agasukari k'ijana ariko ubu iyo dukoze neza turashobora kubikotesha nko ku mamanza bakaduha nka makeya nyine tukagabura kugira umuntu ashobore kugura n'agasabuni ashobore kugira icyo yifashishije ariko turonka amahera make cyane nta atangana n'ibyo tuba twakoze kuko turakora byinshi ariko tukabura isoko kandi twari twabikoze hari ibyo twajishe imbere y'uko entigo iza imbere y'uko badukorera ibyo biseke twarabijishe twakoresheje uburyo bwacu nyine twakoresheje ariko gushikiza isaha twarabuze ababitugurira umushikiranganji ajejwe impunzi no gukinga ibiza serafina mukantabana arashima igikorwa abo bakenyezi bakora akamenyesha yuko iyo mpungenge yo kubura aho bashora ivyo bakoze igiye kuhava uwo mushikiranganji akaba yizera ko mu minsi iri imbere impunzi zizoba zishobora gutungwa n'ivyo zikoze zikanateza imbere igihugu cazihaye indaro icyo tugamije ni ukugira ngo tuzane abantu b'abanyamwuga babafashe gukora ibintu binoze bashobore no kubona isoko hanze bariya b'intango turakorana nk'uko babivuga hari organization yitwa indigo rwanda turashaka gukorana na gahaya links turashaka gukorana n'abandi bose bashobora kuba bafite amasoko n'ubumenyi bushobora gutuma izi mpunzi zacu dufite ibyo zikora bigaragara kandi bikaboneka no ku masoko mpuzamahanga tukabashyira muri iyi gahunda twafashe y'ibikorewe mu rwanda umuganwakazi wo mu gihugu ca yorodaniya yari yishikiye ahimahama yakengurukiye cane izo mpunzi kuri iyo ntambwe zigezeko yaciye agura ibiseke n'inkoko azomanika mu nzu iwe kugira bigume bimwibutsa ubukerebutsi bw'abo bakenyezi nk'uko yavyivugiye mu ijambo yashikirije akaba yamenyesheje ko ataka atazogira mu kuvugira izo mpunzi kugira zifashwe na cane cane mu bikorwa vyo kwiteza imbere kubandanya gufasha impunzi za mahama vyashimangiwe kandi n'icegera c'urongoye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw'isi volker turk yamenyesheje ko kubona yishikira mu rwanda ari ukugira yirabire n'amaso yiwe ico impunzi zikeneye mu ntumbero yo kuzama hafi desirato ngimana imahama ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye n'icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda ibiro by'umushikirizamanza mukuru byashyikirije nyirangaruye alphonsine na sebazungu faustin baba mu karere ka gakenge mu ntara yo mu buraruko bw'u rwanda umwana wabo yibwe muri mutarama uyu mwaka inyuma y'uko hakozwe ibipimo bya adn bagasanga ari bo bamubyaye ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi umuvugizi w'ubushinjacyaha nkusi faustin avuga ko muri mutarama bibiri na cumi na gatandatu polisi y'igihugu yamenye ko habayeho icyaha cyo kwiba umwana itangira iperereza aho hakekwaga uwitwa abineza ya sente ubwo polisi yakoraga iperereza abineza ya sente ukekwaho kwiba umwana ngo yafatiwe musanze amufite avuga ko umwana ari uwe ariko uyu munsi mu bushinjacyaha yavugaga ko atari uwe ariko agasobanura ko yamutwaje nyina akaza kumubura kuko nyina w'uwo mwana avuga ko yari yasinze umuvugizi w'ubushinjacyaha nkusi faustin aburira abantu bagikora ibi byaha ko bakwiye kubireka kuko uburyo bwo kubatahura bworoshye ibyaha nk'ibi babyirinda kuko aho iperereza ri- rigeze n'ubuhanga tumaze kugira ntabwo waba ufite umwana wemeza ko ari uwawe ariko kubera ubuhanga buhari bwo gukora amaperereza kugira ngo umuntu amenye umubyeyi we ngira ngo niyo mpamvu iyo iyo biza kuba nta dna dna test yakozwe byari kutugora hari kuba ubundi bu- ibindi bimenyetso abatangabuhamya hakaba impaka ndende umuvugizi w'ubushinjacyaha yavuze ko ibisubizo bya dn byakozwe bigaragaza ko ababyeyi b'umwana ari nyirangaruye alphonsine na sebazungu faustin atari abineza ya sente n'umugabo we nyina w'umwana nyirangaruye wamuherukaga afite ukwezi kumwe ubu akaba amaze kugira hafi amezi icumi aravuga ibyishimo yagize nyuma y'igihe kinini ari mu gahinda ko kubura umwana we bo twavuye mu isoko atizana mbi mutwaje n'umwana ubwo ibyo- mfata ipaniye y'ibyo nari nahashye kuva mu isoko muri nyabihu ku mugaragaro abantu batubona babona ko ndi kumwe n'umuntu yandushije intambwe ya nzira twari turimo tuyidukuye mu isoko ntabwo yayishubije ndagenda nkurikiye ya nzira ngeze ku isenta ndarangaguza umuntu ndamubura yewe nishimye cyane ubu ngubu nabuze ukuntu nabigenza kuko nsa n'uwari warihebye nsa n'uwari warihebye ariko kubera ko polisi y'u rwanda ibikomeje gukoresha iperereza ryayo ifatanije n'ubuyobozi bafatanije bose njye byaranshimishije nagiye kumva numva barampamagaye ngo nihute igisambo baragifashe umugore wibye umwana b'ineza ya sente nta byinshi avuga byamuteye kwiba umwana ariko amakuru twahawe n'umugabo we agaragaza ko uyu mugore wari uwa kabiri mu muryango washatswe mu buryo butemewe n'amategeko yaba yarashakaga kwereka umugabo we ko yabyaye umwana w'umuhungu ngo abashe kugira agaciro muri uwo muryango umugabo w'uyu mugore wibye umwana we kugeza ubu ubushinjacyaha bwabamburaga uwo mwana ntiyari yakemera ko umugore atabyaye koko umunyabuzima aravuga arahamagaye ati umugore wawe yabyaye atafite umwana yabyaye umwana w'umuhungu ubwo rero nta kintu nari kongeraho njye nabonaga ko ari umwana ariko njyewe ibyo kwitaho rero dore n'ubu mfite abandi babiri simfata umwana w'uruhinja mfata umwana ari uko atangiye guseka ari gukambakamba njyewe ubwo kugeza na n'ubu ndatangaye njye ngeze hano mbona nsanze hano mu rukiko ibigo dore ubu maze amezi atanu mfunze njye ntabwo binshimishije ugakora ko nanditse ko ari uwanjye kandi nanamwandikishije no mu mure namwise manzi jadamungu umuvugizi w'ubushinjacyaha nkusi avuga ko ibyaha byo kwiba abana bitaraba byinshi mu rwanda yasobanuye ko umwaka ushize urwego rw'ubushinjacyaha bwakiriye ibirego icyenda by'abantu bibwa abana gusa muri iki gihe haraboneka umubare munini w'ababyeyi bajugunya abana nta mibare yatangajwe n'ababifitiye ubushobozi ariko hirya no hino mu midugudu hagenda humvikana abantu bataye abana ku nsengero ku mihanda mu mavuriro mu isoko n'ahandi abashinzwe uru rwego mu bushinjacyaha bukuru bavuga ko iyi mibare ihari nubwo batabashije kuyereka kuyegeranya ngo batubwire uko ihagaze ubushinjacyaha bukuru buvuga ko icyaha cyo guta umwana wabyaye gihanwa cyane kuko uyu mubyeyi wikura umwana we akamuta mu muhanda aba amugabije urupfu umuvugizi w'ubushinjacyaha nkusi avuga ko ibi bitandukanye n'uw'uyu mwana ashaka kumurera ngo amugire uwe uyu mugore w'ibyo umwana amategeko ateganya ko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka itatu n'ihazabu y'amafaranga kuva ku bihumbi mirongo itanu kugeza ku bihumbi magana atanu ubushinjacyaha buvuga ko bugiye kubanza gusuzumisha uyu mwana kwa muganga kugira ngo harebwe niba nta ndwara yaba yaratewe muri aya mezi amaze yaribwe umugore n'umugabo bibye umwana bose barafunzwe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kubacugurura amaradiyo yanyu tubibutse ko muri ko mukurikirana radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ryimirije guhinyanyurwa iryo tegeko ni ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nayo kuba afise amakenga kwihinyanyurwa urwego cnc rucungera itangazamakuru mu burundi rurabahumuriza ibindi kuri iyi nkuru twumvirize fidelite yishatse mu kiringo c'imyaka ibiri itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi rimaze guhinduka inshuro zibiri iririko rirakora ubu ni ryo kuwa cenda kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ryasubiriye iryatowe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu iri tegeko ryimirije guhinyanyurwa ririmwo akarusho mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hageranijwe n'iryo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ryiyamirije akatari gake n'abamenyeshamakuru mu gihe itegeko rigira rihinyanyurwe hari abamenyeshamakuru bamwe bamwe hamwe n'abakurikiranira gufi ibijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru bafise amakenga ku bigiye guhinyanyurwa josephine ntaho bari ajejwe ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu unesco mu burundi dans son discours de l'honorable président dans le conseil national de communication nous a informé urongoye sense yavuze ko bimije guhinyanyura itegeko birashobora gushika bagahinyanyura uturusho turi muri ryo ku bwanje ibyo bikozwe ko kizoba ari ikibazo gikomeye urwego rujije kugenzura imenyeshamakuru mu burundi rurahumuriza abafise amakenga ko ata kintu na kimwe bazoshiramwo mu guhinyanyura iryo tegeko kizosubiza inyuma iyo ntambwe y'ubwigenge wo kumenyesha amakuru uburundi bugezeko karenga ramadani arongoye sense mumve yuko icyo ari cyo cyose kizoza kizoza gufasha kugira ngo uwo mwuga ukogwe neza so gusubiramo byagiye muri iryo bwirizwa kandi byinshi ni byiza urabiye ku bwirizwa bw'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu hariyo byinshi bishasha kandi byiza byaraje kandi bifasha umurimo w'umunyamakuru kuvuga rero aho tugeze ni ukuraba ibitameze neza cyangwa ibitakogwa neza kubera ko habuze iki n'iki n'iki n'iki nivyo bigiye gukogwa naho bahumurijwe abamenyeshamakuru bari mu ruganda rwo kwigishwa ibigize iryo tegeko rigari inyanyugwe hari muri bo abemeza ko ishigwaho ry'amategeko ari kimwe nayo ishigwa mu ngiro ryayo ari kindi kukaba nkako ingingo y'indwi n'iya cumi na rimwe zo mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru nizo akenshi zikunda guhonyangwa nk'iyo y'indwi ivuga ko umumenyeshamakuru wese afise ubwigenge bwo gukorera ariho hose ashaka mu gihugu mu gihe aba afise uburenganzira ahabwa n'ikigo kije gucunga ibimenyeshamakuru sense iyo y'icumi na rimwe nayo irayuhirira aho ivuga ko umutekano w'umumenyeshamakuru utegerezwa gucungegwa co kimwe n'ibikoresho vyiwe yabona biramaze kwibonekeza mu burundi aho usanga abamenyeshamakuru bafise ibisabwa bibazwa n'amategeko bafatwa mu mihingo itandukanye y'igihugu c'u Burundi mu kwagirizwa ko batasavye impusha mu bajejwe intwaro mbere hari n'abo bishika bagafungwa ibikoresho vyabo bigafatwa kamwe mu turorero nako menyeshamakuru ry'irya amerika yafatiwe mu ntara rutana mu gihugu c'uburundi yagirizwa kutimenyekanisha mu bajeje intwaro kamwe mu tundi turorero ni ifatwa ry'abamenyeshamakuru babiri mu gisagara ca bujumbura kuw'imana uheze umwe muri bo ni umunyamerikakazi kandi naho yafashwe yari afise urupapuro rumuha uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'uburundi ahabwa na cnc akaditation muri mu gifaransa karengana madame arongoye cnc amenyesha ko akenshi gufatwa kw'abamenyeshamakuru kuvuga kutamenya kw'amategeko agenga uwo mwuga atanga rero ko umumenyeshamakuru w'umurundi akorera ikimenyeshamakuru mvamakungu yafashwe ariko akahakugwa na cnc jean pierre nicabona yarahuye n'izo ngorane ku isoko nkuru ya bujumbura iriko arafasha abamenyeshamakuru bo muri al jazeera bamufashe cnc yarahageze ico gihe c'urongoye cnc ikibazo ca mbere yabarijwe n'umupolisi ni iki gikurikira muribande kugira muze kuvugiriye umugabo umupolisi arubaka kubaza abo muri cnc kandi ari urwego rw'igihugu rwemewe n'ibyizwa shingiro ibyo vyerekana ko hari ukutamenya kw'amategeko abamenyeshamakuru bitavye urwo ruganda bararenga mirongo itanu baba abamenyeshamakuru vya leta ivyigenga hamwe n'abatanga amakuru mu bimenyeshamakuru mvamakungu abari muri urwo ruganda basabwe kwitaho kumenya amategeko bagenga hamwe no kuyamenyekanisha ibujumbura mu burundi fidelite ishatse ijwi rya amerika
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishywaje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika iherutse kugira ibitero byo kwivuna abansi inyuma y'aho hagiriwe igitero ku bwato bwabo bwo mu ngwano buri ku nkombe y'inzuzi z'igihugu cya yemen ku itariki icenda cumi na zibiri na cumi na zitanu z'ukwezi kwa cumi amamisire yaratewe kuri ubwo bwato bw'abanyamerika buri mu karere kafashwe n'abaroberi b'abanyeyemen bo mu bwoko bw'abahudhi ku itariki rya cumi na zitatu z'uku kwezi kwa cumi leta zunze ubumwe za amerika yaciye igira ibitero mu duce dutatu turi ku kivuko cy'ibahari hafi ya yemen ibyo bitero byakozwe n'ubwato bw'abanyamerika bwitwa destroyer nitzer ubwo bwato bw'abanyamerika bwasambuye ibyuma bya radar bigenduza ibirere bisambura ububasha bw'iyo radar kubona ubundi bwato bushobora kwinjira muri ako karere umuserukizi w'ibiro bijejwe gutangaza amakuru mu biro vya amerika bijejwe iperereza peter cook yavuze ko ibitero vyakozwe na amerika vyari ibitero vyo kwivuna umwansi ati kwari ugukingira ubwato bwacu hamwe no gukingira uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza muri iryo bahari ivyo navyo bikaba ari inshingano rikomeye ku mutekano wa leta zunze ubumwe za amerika cook ati ingunguru z'ibitoro zirenga amamiliyoni ane ku munsi zica mu karere ka bab el mandeb inzira y'amazi iri muri ako karere ihuza aziya n'uburaya umutekano w'iyo nzira urahambaye ku butunzi bw'ako karere n'ubudandaji ku isi yose intambara yo muri yemen yatanguye mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abarobero bo mu bwoko bw'inkehwa z'abahudhi bari bashigikiwe n'igihugu cya iran bafata akarere katari gato k'igihugu cya yemen batuma umukuru w'igihugu abde mansur hadi ahunga inyuma yaho uwo mukuru w'igihugu yaciye asaba urunani rw'abasirikare bayobowe na arabi saudite kugira ibitero vyo mu kirere ku birindiro vy'abo bagwanyi b'abahudhi leta zunze ubumwe za amerika nayo nyene ihora ifashisha urwo runani rw'abasirikare iperereza rifasha ivyo bitero vyo mu kirere ariko amerika yaragaragaje amakenga menshi ifise ku buzima bw'abanyagihugu aho ni mu gihe haherutse kugirwa igitero mu rubanza rwo gupfuba umunyagihugu cyahitanye abantu barenga ijana na mirongo ine gikomeretsa n'abandi benshi mu ntango z'indwi intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ismael auld sheikh ahmed yatangaje ko hashyizwe mu ngiro amasezerano yo guhagarika intambara yashyize ko urukumu n'impande zose ibyo bikaba byatumye hashobora gusubira kuboneka akajya kuko haba ibiganiro bishobora guhagarika intambara burundu ku biro by'iperereza kuko yongeye ko avuga ati abaza bashaka kugira iterabwoba ku basirikare ba leta zunze ubumwe za amerika bamenye ko tutazobihanganira ati tuzokwivuna umwansi dutewe ati twafashe ingingo zihuta muri iki gitero giherutse kandi habaye ikindi gitero turiteguriye umwanya uwo ari wo wese kwivuna umwansi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru tuba tubatiye kuri iyi saha mu kanya tugiye kubisozera yamara imbere yaho reka mugenzi wacu rosine munezero atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru rosine
Ego Fidel amakuru twabashikirije mu ncamake kuri uyu wa kabiri muri Kenya habaye igitero cabereye ku mupaka wa Kenya na Somalia ico gitero caje kigana abatari mu idini rya Kiislamu cahitanye abantu bashika kuri 12 nkuko vyemezwa n'umukozi wa leta ya Kenya bivugwa ko abakoze ico gitero bashobora kuba arabagwanyi b'umugwi Al-Shabaab bateye inzu y'uburaro bw'ingenzi isanzwe iri mu gisagara ca Mandera abategetsi mu gisirikare ca leta zunze ubumwe za amerika bamenyesha ko ibitero leta ya kisilamu iri kirakora hirya no hino muri iraki ari bifise intumbero yo gusamaza igisirikare ca iraki kiriko kirigarurira igisagara ca mosul mu kwirukana abagwanyi ba leta ya kisilamu abategetsi mu gisirikare ca amerika bamenyesha ko ivyo bitero ari ivy'akanya gato kandi ko bari bavyiteze abategetsi bakavuga kandi ko igisirikare ca iraki gifatikanije n'abakurde biteguye gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu uko biri kose igihugu cy'uburusiya kimenyesha ko congereje ikiringo c'agahengwe ku bijanye n'ibitero vy'indege mu gisirikare ca Aleppo muri Siriya kandi ko n'igisirikare ca Siriya hamwe n'abasanzwe bagifasha bahagaritse ibitero vyabo mu turere dusanzwe turimwo abagwanyi yamara ababikurikiranira hafi bamenyesha ko ibitero vy'indege vyasubiriye kuva ku munsi wa gatandatu inyuma y'amasaha makeyi ako gahengwe kari kamaze mu kiringo c'indwi zibiri gusa zisigaye kugira haba amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika abakandida muri iryo higanwa baganisha inguvu zabo za nyuma muri leta ya floride iri mu mpanuko bushira ubuseruko bwa amerika muri iryo higanwa aba bakandida bagerageza bompi kuronka amajwi menshi muri iyo leta isanzwe iri mu mareta atanga amajwi menshi ashobora gushikana abo bakandida ku ntebe y'umukuru w'igihugu nayo muhinga yigenga mu bwishyamwe mpuzamakungu ni philip alston aratuma urutoke amakungu kubona yarananiwe kwemera uruhara rwayo mu by'amategeko ku bijyanye n'ikiza cyakorera mu gihugu cya haiti ikiza cyahitanye abantu bashika ku bihumbi icyenda n'amajana atatu kigasinzikaza abashika ku bihumbi amajana umunani abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu bamenyesha ko ikiza gikomeye cyakorera cyadutse aho muri Haiti inyuma y'aho kinyamugigima gisenyuriye inzuzi amazi y'umucafu akisesa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gushyika ubu muri Haiti abashika ku majana atanu barandura indwara ya korera ku ndwi
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niwe bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika ndabifurije mwese kugira umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.